iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika no kuri fm mirongo ine n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mwiriho neza nshuti muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu rwanda ubushinjacyaha burifuza ko urubanza rwa paul rusesabagina rwahuzwa n'urw'abandi bafunzwe bari mu mutwe wa FLN barimo umuvugizi wawo Callixte Nsabimana alias Sankara na Hermen Nsengimana.
umushinjacyaha n'ubumara bwezi kirego mu rukiko uzasaba urukiko guhuza uru rubanza hamwe n'urwa Callixte Nsabimana hamwe na Herman Nsengimana uwo ni Aimable Havugiyaremye ni umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda. Hagati aho u Rwanda rwerekanye abarwanyi cumi n'icyenda ruvuga ko ari abo mu mutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi mu Burundi. Uganda ifite ikibazo cy'amaraso yo gutabara abarembye mu bitaro muri iki gihe cy'icyorezo cya virusi ya korona. abanyamerika babiri n'umwongereza bavumbuye virusi ya hepatite c itera indwara z'umwijima nibo babimburiye igihembwe cy'ibihembo byitiriwe nobel ibihumbi bibiri na makumyabiri cyatangiriye uyu munsi ku cy'ubuvuzi perezida wa afghanistan yageze ku murwa mukuru wa katari doha aharimo kubera imishyikirano igamije kugarukana amahoro mu gihugu cye aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu tuyahereye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi uganda iravuga ko ifite ikibazo cy'amaraso yo gutabara abantu barembye mu bitaro muri iki gihe cy'icyorezo cya virusi ya korona ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu thomas kamilindi leta ya uganda ivuga ko umubare w'abatanga amaraso wagabanutse cyane kuva gahunda guma mu rugo itangiye mu kwezi kwa gatatu gushize biterwa ahanini n'uko umubare w'amashuri menshi afunze mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda imaze kwanduza kugeza ubu abantu barenga ibihumbi umunani na magana atandatu no kwica abandi mirongo irindwi n'icyenda mu gihugu dukurikije imibare ya leta ya uganda abanyamakuru rodney muhumuza na patrick onen b'ikigo ntaramakuru cyo muri leta zunze ubumwe za amerika ap barandikira ikampara ko abanyeshuri cyane cyane abo mu mashuri yisumbuye aribo bagize umubare munini cyane w'abantu batanga amaraso agoboka abarembeye mu bitaro ingaruka zabyo abarwayi benshi barimo barapfa barimo ababyeyi bafite ibibazo byo gutwita no kubyara abana bato batarageza ku myaka itanu y'amavuko n'indembe zabazwe n'abaganga nk'uko dr emmanuel batibwe yabisobanuriye ap dr emmanuel batibwe ni muganga mukuru w'ibitaro byitwa china uganda friendship byita cyane cyane ku batishoboye mu murwa mukuru wa uganda kampala kuri we ikibazo cy'ibura ry'amaraso kimaze kuba ishyano umuyobozi mukuru w'inzego z'igihugu zishinzwe gushaka gushyingura no gusaranganya amaraso mu bitaro nawe aramwunganira dr dorothy byabazayire aherutse kubwira inteko ishinga amategeko ya uganda ko hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa karindwi hashize bashoboye kubona udupaki tw'amaraso ibihumbi mirongo itanu na bitandatu na magana umunani na mirongo itanu twonyine gusa ku bihumbi mirongo irindwi na bitanu byari bikenewe uganda siyo yonyine gusa ifite ikibazo cy'ibura ry'amaraso agoboka indembe ziri kwa muganga kubera covid cumi n'icyenda rivugwa no mu bindi bihugu bitandukanye birimo ndetse bimwe na bimwe byo ku mugabane w'uburayi igihugu cya etiyopiya cyaziririje indege guca hejuru y'urugomero ku ruzi nil ku mpamvu z'umutekano ni inkuru mugezwaho na fidel niyongabo etiyopiya ifitaniye muri iki gihe amatati n'ibihugu bya misiri na sudani ku rugomero rukomeye ku ruzi nil abategetsi ba misiri bavuga ko ibyo bishobora kugeramira amazi icyo gihugu gikoresha ibice mirongo icyenda ku ijana by'amazi icyo gihugu gikoresha ava mu ruzi nil umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe indege z'igisivile muri etiyopiya wesenele wesenyele unegno avuga ko indege zose zaziririjwe mu kirere kiri hejuru y'urwo rugomero nta birenga ngaho yatanze ku mpamvu zerekeye iyo ngingo mu ndwi iheze umutegetsi mukuru w'igisirikare kirwanira mu kirere majo general Yilma Bardessa yabwiye itangazamakuru muri Ethiopia ko igihugu ciwe citeguriye bihagije gukingira urugomero rw'amazi rukomeye ku ruzi Nile igitero icyo ari cyo cyose Ethiopia Misiri na Sudani vyarananiwe gushika ku masezerano ku rugomero ku ruzi Nile mbere y'uko Ethiopia itangura kuguzuzamwo amazi mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka urwo rugomero ruri mu mugambi wa Ethiopia wo kugurisha umuyaga nkuba hanze y'igihugu urugomero ku ruzi Nile ruri hafi y'ibirometero cumi na bitanu ku rubibe Ethiopia ihana na Sudani ku ruzi Nile umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'ubudage byaganiriye ibyerekeye imigenderanire y'ibihe biri imbere n'igihugu cy'ubwongereza Fidel Niyongabo abaha inkuru ikurikira umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'ubudagi Heiko Maas yabonanye uno munsi kuwa mbere na Michel Barnier umutegetsi mukuru w'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ajejwe ibiganiro vyerekeye kuva ku bwongereza muri uwo muryango babonanye kugira baganire ivyerekeye imigenderanire yo muri kazoza y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'ubwongereza inyuma y'ikiringo c'agateganyo kizorangira ku itariki mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kw'icumi na kabiri muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri heiko mas yabwiye abamenyeshamakuru ari kumwe na michel barnier mu nama mu gisagara ca berlin ko ikiza c'umugera wa korona catumye gushika ku masezerano mu vy'ubudandaji mu kiringo c'inyuma y'uko ubwongereza buvuye mu muryango w'ubumwe bw'uburayi kiba ikintu cihutirwa cane kurushiriza amenyesha ko ikiza c'umugera wa korona catumye ibiganiro bitoroha ko yamara ico kiza catumye amasezerano ategerezwa gushikwako mu buryo bwihutirwa kurushiriza umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'ubudagi Heiko Maas avuga ko yamara ico bashaka gushikako ari ugukorana neza n'ubwongereza mu kiringo kirekire kiri imbere amenyesha ko imiryango izoguma yuguruye ku bijanye no gukorana neza n'ubwongereza abanyamerika babiri n'umwongereza bavumbuye virusi ya hepatite c itera indwara z'umwijima nibo babimburiye igihembo cy'ibihembo byitiriwe nobel ibihumbi bibiri na makumyabiri cyatangiriye uyu munsi ku cy'ubuvuzi thomas kamilindi adufitiye inkuru ikurikira abahembwe ni harvey alter na charles rice bo muri leta zunze ubumwe za amerika na michael hutton w'umwongereza nk'uko ikigo nobel kibitangaza harvey halter afite imyaka mirongo inani n'itanu y'amavuko yakoreye ubushakashatsi bwe mu kigo cy'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika cy'ubuzima the us national institute of health kiri mu mujyi wa bethesda muri leta ya maryland mu nkengero za washington dc umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika charles rice afite imyaka mirongo itandatu n'umunani y'amavuko yakoreye ubushakashatsi bwe muri kaminuza washington iri mu mujyi wa st louis muri leta ya missouri mu burengerazuba bwo hagati bwa leta zunze ubumwe za amerika muri iki gihe charles rice akorera muri kaminuza rockefeller i new york umwongereza michael hatton afite imyaka mirongo irindwi y'amavuko yize muri california muri leta zunze ubumwe za amerika nyuma ajya gutura no gukorera muri kaminuza ya alberta muri canada komite nobel yabahembeye uruhare rukomeye bagize mu bikorwa byo kurwanya hepatite c itera urushwima siroze mu gifaransa na kanseri y'umwijima ikibazo kiremereye isi cyane kuri ubu buremere bwa hepatite c oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ivuga ko abantu bagera kuri miliyoni mirongo irindwi barwaye iyi virusi ku isi yose mu gihe yica abantu ibihumbi magana ane buri mwaka ku isi harvey alter charles rice na michael hatton bazagabana igihembo gifite agaciro k'amadolari arenga miliyoni imwe kubera icyorezo cya virusi ya korona imihango yo gushyikiriza mu biganza byabo abantu bazahabwa ibihembo byitiriwe nobel byose muri uyu mwaka ntizaba uko bisanzwe ku itariki ya cumi y'ukwa cumi na kabiri i stockholm umurwa mukuru wa suwede bose bazabishyikirizwa mu bihugu byabo naho perezida wa afghanistan yageze ku murwa mukuru wa katari doha aharimo kubera imishyikirano igamije kugarukana amahoro mu gihugu cye ni inkuru tugezwaho na mugenzi wacu diane ninahazwe iyo mishyikirano irimo impande zitandukanye zigizwe n'intumwa za leta ya afghanistan n'abatalibani bikaba bitegekanijwe ko perezida ashraf ghani bahura n'izo ntumwa ziwe muri ibyo biganiro co kimwe na zimwe mu ndongozi z'ibindi bihugu umuvugizi wiwe yatanze no makuru atadondaguye amazina nta mubonano y'amara utegekanijwe hagati y'uwo mutegetsi n'uruhande rw'abatalibani abasesanguzi ba politiki bakurikiranira hagufi ibya afghanistani batangarije itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters ko urugendo rwa Ashraf Ghani i Doha ari inzira yo kurondera gushigikirwa na Qatar mu mugambi wo kugondoza abatalibani ngo bemere haboneka amasezerano y'amahoro imishikirano igamije gushika ku masezerano y'amahoro hagati ya afghanistan n'abatalibani yatanguye mu kwezi guheze kwa cenda n'aho ariko abatalibani bayivugiyemo ko bifuza gutanga agahengwe ahatari hake muri ico gihugu hakomeje kuvugwa ibitero vyabo vyahitanye baba abasivili abasirikare ba leta n'abo barwanyi ubwabo kuri uno wa mbere abajeje umutekano w'igihugu bakaba batangaje ko bombe yatezwe mu muduga igamije kwica buramatari w'akarere k'ubuseruko muri afghanistan yahitanye abantu umunani ikomeretsa mirongo itatu barimwo abana nta murwi n'umwe wiyitirira ico gitero ariko aho cabereye ni akarere gakunze kuvugwamwo intagondwa ziyitirira idini ya isilamu n'abatalibani
barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko turi no ku mbuga nkoranyambaga nka facebook youtube instagram na twitter aderesi yacu ni voa radiyo yacu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ubushinjacyaha bukuru bw'u rwanda burasaba ko urubanza rwa paul rusesabagina rwahuzwa n'urw'abandi bafunzwe bari mu mutwe wa FLN urwanya ubutegetsi abo barimo umuvugizi wawo Kaliste Nsabimana uzwi nka Sankara na Herman Sengimana ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri uyu wa mbere umushinjacyaha mukuru Aimable Havugiyaremye yasobanuye ko abo bose baregwa ibyaha bimwe ubushinjacyaha buri gutegura ikirego cy'abarwanyi cumi na batandatu icyo kirego bakagihuza n'ikirego cya rusesabagina kikaba ikirego kimwe ubushinjacyaha nibumara kugeza icyo kirego mu rukiko buzasaba urukiko guhuza uru rubanza hamwe n'urwa karikisite nsabimana hamwe na heremani sengimana turizera ko aba bakekwaho ibyaha uko ari cumi n'icyenda bazaburanishirizwa hamwe ikindi yumvikanishije ni uko guhuza imanza z'abo bagabo bose biri mu nyungu z'ubutabera mu cyumweru gishize umuryango nyarwanda uharanira impinduka muri demokarasi mrcd paul rusesabagina abereye umwe mu bayobozi bakuru bamaganye icyo wise ishimutwa n'iburanishwa uvuga ko bififitse mu kiganiro umuvugizi w'iyo mpuzamashyaka bwana faustin twagiramungu yabwiye itangazamakuru ko bifuza ko paul rusesabagina yaburanishirizwa mu gihugu cy'ububirigi kuko bemeza ko atari umunyarwanda
bose twagaye imikorere y'igihugu cyacu cyo mu rwanda ko biriya bintu byo gufata umunzi ukamupfuka umunwa ukamugeza i kigali kandi benshi ngo bifashijwemo n'amahanga amahanga yarabuze twasanze ari ibintu kominote interinasiyonali yagomba guhagurukira ikaba ari ifata kiriya kibazo ikindi dusaba ni uko bagina yavuye mu rwanda atarabya icyamamare yavuye kuko atarashoboye kuhaba agira mu bintu bamuha ubwenegihugu uwamara ubwenegihugu rero buza gusubizayo ibi kandi byashimangiwe n'abana be ko ibyo se avuga ko yemeye abavoka afite atari byo anayize kanimba aherutse kubibwira radiyo ijwi rya amerika We've had the chance to speak with him maybe through phone calls. These phone calls have been difficult because they are very monitored and he cannot speak his mind because people are with him on the phone calls. The fake lawyers, uh, David Rugazin, others probably in the room, police officers are in the room. So when we want to tell him about important things that can help him, we're not able to do so. Instead, we get pushback from him he's speaking under duress. You know, he told us he had medication issues and the doctors were giving him medication there. We like, well, you know, we have our own medication we can give you through the embassy. And he said no.
aragira ati twagerageje kumuvugisha nk'inshuro eshatu cyangwa enye ntabwo byoroshye ko telefoni zirumvirizwa cyane ntashobora kuvuga icyo atekereza kuko avugira kuri telefoni abantu bamuhagaze hejuru abanyamategeko yahatiwe barimo david rugaza n'abandi baba bari kumwe nawe abapolisi baba bari mu cyumba ntibitworoheye iyo twifuje kumubaza niba hari ikibazo gikomeye twamufashamo ahubwo bahita bamutwambura iyo tubajije niba nta kibazo afite cy'imiti avuga ko abaganga bayimuha twamubaza niba hari imiti twamwoherereza tunyuza muri ambasade akaduhakanira umushinjacyaha mukuru w'u rwanda yasubije abo bose bavuga ko batabariza bwana rusesabagina nagira ngo umenyeshe ko ubwenegihugu bw'umuntu ukekwaho icyaha yakorewe mu rwanda ntacyo bihindura kuba yakurikiranwa n'inkiko zo mu rwanda ibi ngibi n'amategeko y'u rwanda arabiteganya neza avuga ko ku cyaha icyo ari cyo cyose gikorewe mu rwanda uwagikoze yaba umunyarwanda cyangwa umunyamahanga akurikiranwa hakurikijwe amategeko y'u rwanda icya kabiri ni uko kuva twatangira gukurikirana paul rusesabagina nta na rimwe icyo kibazo kigeze kigaragazwa mu ikurikiranwa cyangwa se no mu nkiko icya gatatu ni uko paul rusesabagina afite ubwene bw'igihugu bw'inkomoko kandi amategeko y'u rwanda ku bwene bw'igihugu arabiteganya neza uburyo bwonyine bwo kuba watakaza ubwene bw'igihugu bw'u rwanda ni mu gihe wabisabye hakurikijwe inzira ziteganywa n'amategeko uko ubushinjacyaha bukora ntabwo bukorera ku gitutu cy'umuntu uwo ari we wese icy'ingenzi ni uko ibyaha turega umuntu twarakoze iperereza rihagije kandi tugendeye ku bimenyetso tumaze kubona turizera ko ubutabera buzatangwa ikibazo cy'uko rusesabagina adakwiye kuburanishwa n'inkiko zo mu rwanda cyagarutsweho ubwo rusesabagina yaburanaga ko ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo mu bujurire mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge asaba ko imyanzuro y'urukiko rwamuburanishije mbere yateshwa agaciro kuko yasobanuraga ko atari umunyarwanda ahubwo ari umubirigi urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge kuwa gatanu w'icyumweru gishize rwanzuye ko ikirego cye kidafite ishingiro kuko atigeze yerekana icyemezo cyerekana ko yataye ubwenegihugu bw'ubunyarwanda rwanda rwanzura ko rusesabagina akwiye gufungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu bwana rusesabagina akurikiranyweho ibyaha birimo icyo kurema umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
kuri uyu wa mbere minisiteri y'ingabo mu rwanda yerekanye abarwanyi cumi n'icyenda bemera ko ari abo mu mutwe w'inyeshyamba wa redi tabara u rwanda ruvuga ko bafatiwe ku butaka bwarwo mu mpera z'ukwezi gushize mu karere ka nyaruguru abo barwanyi beretswe itsinda ry'abasirikare baturutse mu bihugu bigize umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari bya afurika bashinzwe gucunga umutekano w'imipaka y'ibihugu bigize uwo muryango ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa umuhango wo kwerekana aba barwanyi b'umutwe wa redi tabara urwanya ubutegetsi bw'uburundi wabereye mu ishyamba rya nyungwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru bya leta wabereye ku butaka bw'u rwanda ku ruhande rw'akarere ka nyaruguru mu murenge wa ruheru n'ubusanzwe agace ingabo z'u rwanda zivuga ko bafatiwemo ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka ni mu gihe uburundi bwo buvuga ko bwatewe ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa cyenda abarwanyi bagahita bahunga berekeza ku butaka bw'u rwanda igisirikare cy'u rwanda cyabamurikiye itangazamakuru n'abagize itsinda ry'abasirikare babungabunga umutekano w'imipaka ku bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari major alexi nkuranga uyobora ikigo cya gisirikare cya ruheru yabwiye itsinda rya egvm ko abarwanyi bose uko ari cumi n'icyenda bafatiwe mu gice cy'abasirikare b'u rwanda mu ishyamba rya nyungwe nko muri metero magana atandatu uturutse ku butaka bw'uburundi ukuriye ingabo muri ruheru mu ishyamba rya nyungwe yavuze ko aba barwanyi bafashwe ahagana saa yine za mu gitondo ibitangazamakuru bya leta y'u rwanda byakurikiye umuhango byagaragaje amashusho bivuga ko byeretswe ibikoresho bya gisirikare birimo imbunda zo mu bwoko bwa AK47 cyangwa se karatinikove zigera muri cumi na zirindwi imwe ya mashini gani ndetse n'izohereza ruketi imwe byavuze kandi ko bafatanywe ibindi bisasu biturika hamwe n'agafuka k'amasasu bwana egide nkuru nziza uhagarariye itsinda ry'izi nyeshyamba yatangaje ko ugufatirwa ku butaka bw'u rwanda byatewe n'uko bari bahunze imirwano yemeza ko bamazemo ukwezi bahanganye n'ingabo za leta y'u Burundi yanavuze ko ubusanzwe ngo izo nyeshyamba zifite ibirindiro mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo igihugu cyakunze gufatwa nk'indiri y'imitwe yitwaje intwaro muri uko guhunga iyo nyeshyamba yemereye isoko y'ijwi rya amerika ko bisanze barenze imipaka y'u Burundi niko guhita bafatwa n'ingabo z'u rwanda zirinda umutekano muri ako gace maze mu kwezi kurenga turwanira gutaha bw'uburundi turwana n'igisirikare cy'uburundi hamwe n'abafashanya nabo bari kure mu nyuma minsi yeze ntabwo tugize ariko turarwana dupanga turwanira muri zikomine zegereye igihugu cy'u rwanda byashika tuba mu mutego turiko turarwana n'aduyi tumaze iminsi turwana n'aduyi tuba mu mutego dusanga twisanze ku butaka bw'u rwanda tuba mu mutego bakaba n'ingabo z'u rwanda ntabwo tujya turamenya kubera amashyamba yameze nk'ayasa ubwo dusanga twambutse dushyira mu mugongo wacu turanga igihugu cy'uburundi iyo twisanze mu mugongo wacu n'ahari ingabo z'u rwanda tunaga mu mutego nuko abandi basigaye hakurya mu burundi mu mashyamba yo hakurya mu burundi dusanzwe turi mu mutego w'ingabo z'u rwanda koroneli ibwanga rigoberi umunyekongo uhagarariye itsinda rya igvm yabwiye itangazamakuru ryakurikiranye uwo muhango ko nyuma yo gukora ubugenzuzi ku bivugwa kuri izi nyeshyamba we n'itsinda bari kumwe barahita bakora raporo ikazashyikirizwa abagize umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari Nous ne faisons que des rapports et des, récom des recommandations que nous adressons à notre hiérarchie. La hiérarchie, vous avez un certain nombre de, tuzakora raporo ndetse dutange n'inama ku badukuriye mu badukuriye hari uko inzego zubatse nka komite y'abakuriye za eta majoro muri aka karere hari n'inzego za minisiteri n'inama y'abakuru b'ibihugu ku rwego rwacu rero icyo dukora ni ubugenzuzi no gukora icyegeranyo tuzagishyikiriza abakuriye za eta majoro muri aka karere
koroneli ibonga rigoberi yasabye kandi inyeshyamba ziri mu mashyamba atandukanye muri aka karere k'ibiyaga bigari ko zakwitandukanya n'ibikorwa bidahwitse mu mugambi wo kubaka amahoro arambye turashaka ko habaho ituze muri aka karere ibi ndemera ko biri kuba birakurikira ibiheruka kubera inemba sinzi niba mwarakurikiye aho habaye inama y'ibihugu byombi ku bashinzwe ubutasi ku ruhande rw'uburundi n'urw'u rwanda rero ni uruhererekane icyo dushobora gusaba ni uko abakiri mu mashyamba bose badasohoka nk'uko abandi babikoze muri make ni ubutumwa bw'amahoro kugira ngo haboneke umutekano mu bihugu kugira ngo kandi habeho ubwisanzure bw'abantu n'ibintu mu karere
isoko y'amakuru y'ijwi rya amerika itubwira ko nyuma yo kumurika ku mugaragaro aba barwanyi bemera ko ari aba redi tabara bajyanywe ku biro by'akarere ka nyaruguru maze abagize itsinda rya egvm bakagenda babahata ibibazo umwe ku wundi icyakora igihugu cy'uburundi cyo cyari cyifuje ko nyuma y'aho aba barwanyi bafatiwe bashyikirizwa ubutegetsi bwacyo nta zindi nzego binyuzemo bagacibwa imanza n'inkiko z'icyo gihugu niba nta gihindutse biteganijwe ko bitarenze ku wa gatatu w'iki cyumweru itsinda rya egvm rizashyira ahagaragara ibizava mu bushakashatsi bari gukora umurenge wa ruheru na nyabimata inyaruguru mu majyepfo y'u rwanda ku bice byegereye ishyamba rya nyungwe hakunze gufatwa nk'indiri y'ibikorwa bihungabanya umutekano ariko ntibivugwaho rumwe n'ibihugu by'u rwanda n'uburundi eha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
uburundi na repubulika ya demokarasi ya kongo bigiye gufatanya kurwanya imitwe y'inyeshyamba irimo iy'abarundi ibarizwa mu burasirazuba bwa kongo byemeranyijwe nyuma y'uruzinduko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa kongo yagiriye mu gihugu cy'uburundi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza umushikiranganji w'imigenderanire ya repubulika ya demokarasi ya kongo yabwiye abari mu nama i bujumbura ko igihugu ciwe kitazigera kibera intambamyi burundi kandi ko kitazigera cemera guha indaro imihari y'inyeshyamba ihungabanya umutekano w'ico gihugu kibanyi yibukije ko hari inzego ibisata n'amahuriro hagati y'ibihugu bibiri hamwe n'ibindi bihuriramo n'ivyo mu karere ariko ko hakenewe yuko binagurwa n'ugukomezwa kurusha ku bw'inyungu z'uburundi na kongo hatibagiwe akarere kose yamenyesheje ko adakekeranya ko uburundi buraje ushinga nabwo nyene n'imigwi ihungabanya umutekano ku butaka bwa kongo Marie Tumba Nzeza yemeje ko imigenderanire y'Uburundi n'igihugu ciwe yatosekaye bitumwe n'ukwikekana uku niko yijeje abarundi Ces dernières années, les relations entre nos deux pays ont souvent été mises à rude épreuve par des forces négatives qui profitent muri iyi myaka ishize imigenderanire hagati y'ibihugu byacu yarahungabanye kubera imigwi y'inyeshyamba yikitse inyuma y'akajagari ko ku mipaka yacu mu guteza umutekano muke n'amabatandukanye ku butaka bw'ibihugu byompi bibiri ibi byatumye haba ingendo y'ukwikekana no kutizerana aho kugira imigenderanire myiza ishitsa ku irangurwa ry'imigambi rusange n'umubano mwiza ku bw'ineza y'ibihugu byacu n'abanyagihugu babyo ngirinda bizeze ko repubulika ya demokarasi ya kongo yabaye ikirimbiro ry'imigwi y'abavukagihugu n'abanyamahanga mu buseruko bwayo itazigera iba ubwihisho canke ngo ihe indaro imigwi na cane cane y'abarundi ne saurait servir de base arrière ni de sanctuaire à ces forces négatives, notamment à celles d'origine burundaise.
imwe muri iyo migwi y'abarundi iri mu buseruko bwa kongo cane cane mu ntara y'ikivu manuko ni snl twarwa na general aloyizi nzabampema hamwe na lori tabara yitirirwa umwe mu banyepolitike bagwanya leta y'uburundi alexis nduhije atwara umugambi wa msd ubu akaba yahungiye mu mahanga nk'uko abategetsi b'uburundi babishize mu birego n'inyandiko akatari gake bongera berekana abantu biyemerera ko bahoze muri uwo mugwi kandi ko ari we shebuja wabo uwo mugwi wa nyuma umaze iminsi wemanga ibitero vyakozwe hatari hake ku butaka bw'uburundi albert shingiro umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu ahejeje kwakira umutumire wiwe yavuze ko ivyo bumvikanye ko ari ingirakamaro rwose mu bintu bikuru bikuru rero twaganire cyane cyane ibiraba amahoro n'umutekano ku mbibe dusangiye n'ico gihugu ico kintu ni ikintu gikomeye cyane kuko ibihugu byose uko ari bibiri dukeneye ko biba mu mahoro ntangere ku buryo ijya migwi ihungabanya umutekano mu bihugu byacu hirya no hino cyane cyane ku mupaka wa kongo iyo migwi yose tubwiriza kuyirandurana n'imizi ku buryo iyo migwi itazosubira kuvugwa mu mezi no mu myaka iri imbere hanyuma ikindi gikuru twavuganye ni uko tubwirizwa kandi guteza imbere ibintu bijanje n'ubudandazwa hagati y'ibihugu byacu murazi yuko igihugu cya kongo gifise abanyagihugu benshi dushobora gushorayo ibintu eh, hamwe nabo nyene bagashobora gushora ibintu mu burundi ico rero ikintu twavyumvikanye yuko tubwiza gukora tugakorana inguvu uru rugendo umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya kongo n'ayandi makungu arugize mu gihe mu kwezi guheze hasibijwe inshuro zibiri zose inama yari guhuza abakuru b'ibihugu vya kongo uburundi u rwanda uganda hamwe na angora ni inama yari itekanijwe kubera igoma ku mugwa mukuru wa kivu y'amajyaruguru muri iyi nama hari kuvugirwamo ingene hotuzwa imigwi y'abanyekongo n'abanyamahanga ihungabanya umutekano muri ico gihugu hamwe no mu bihugu bibanyi eroje buri kaneza ijwi rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru uwashyize hamwe aya majwi ni fasil gebeho amakuru yari ahagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye eder rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe